iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byabyo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa kane itariki zibiri y'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri kumwe na frederic nkundikije ubundi bagiye kuko twasiranye amasezerano n'isirayeli mpuzamakungu oni ibyo rero twebwe nka leta ntabyo turumva ibyo ni ibihuha
uyu ni Alain nyamitwe umushikiranganji uburundi ajejwe imigenderanire y'uburundi n'amakungu ni inkuru cyo kimwe n'andi makuru arimo inkuru y'abantu icenda bagiriwe n'icaha c'ubucangiro turagaruka ko mu kanya kari imbere umushikiranje uburundi ajejwe imigenderanire n'amakungu aranyamitwe avuga ko sentare mpuzamakungu mpanavyaha cpi yahunyanze amasezerano mu gutangaza kwiza gukora amatohoza intangamarara ku vyaha vyakozwe mu burundi kuva mu kwezi kwa kane mwaka wa bibiri na cumi na gatanu yatangaje kandi ko mu gihe ibihugu vyo muri afurika vyofata ingingo yo kuva muri iyo sentare n'uburundi nabwo nyene bwoca buyivamwo ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu yaroje wiri kaneza ubutumwa buca ku buhinga ngurukana bumenyi buciye ku rubuga rwa Twitter bwazindutse bumenyesha ko abapolisi b'abarundi bari mu gihugu ca Central Africa kugarukana amahoro n'umutekano mu rwego rwa ONU MINUSCA bazosubizwa mu gihugu mu kwezi kuza umwe mu bakuru b'amashirahamwe yigenga yanavuze mbere ko akanyamuneza kuri we kuko ishirahamwe arongoye ryari ryabisavye mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka ni Pacifique Ninahazwe arongoye ishirahamwe Fokode riri mu yiyamirije ikiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu ayo makuru rero avuga ko umupolisi n'umwe w'umurundi azosigara muri Central Africa kandi ko atazosubira kuja ku rutonde rw'abaja muri ico gihugu kugarukana amahoro n'umutekano gushika ubu leta y'uburundi ivuga ko ari igihuha umushikiranganji w'imigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu aremenya mitwe yabishikirije mu kiganiro hamenyesha amakuru kuri uyu wa kane abapolisi baba bagiye muri ivyo bikorwa baragira ikiringo bakorerayo hanyuma bakagomborwa ntabwo ushobora kugendayo ukamara imyaka itatu ine udataha mu gipolisi harabaye tugorane dukeya tujanye n'ikiringo bateye gukurikiza mu vyerekeye kubagombora ndakeka ko hoba hageze ubonye ko bavuga ati turashobora kugira horeve ubu agendayo bashasha kugira ngo abarundi baveyo Burundi burundu ibyo bica bica kure barabitumenyesha biciye mu nzira zirashe byaciyemo kugira ngo bagende ubundi bagiye kuko twasiranye amasezerano n'isirayeli mpuzamakungu oni ivyo rero twebwe nka leta ntabyo turumva ivyo ni ibihuha muri ico kiganiro umushikiranganji nyamitwe yanagarutse ku kibazo ca sentare mpuzamakungu mpanavyaha yirahe cpi umukuru wayo fatu bensuda aherutse kumenyesha ko iyo sentare izogira amatohoza y'intangamarara ku vyaha vyakozwe mu burundi kuva mu kwezi kwa kane habaye imyiyerekano yo kwiyamiriza ikingo ca gatatu ca perezida nkurunziza umushikiranganji w'imigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu abona ko ariho nyangwa ry'amategeko amategeko agenga iyo sentare aravuga neza yuko hariho kuzuranya complementarité hagati y'amasentare y'ibihugu bisanzwe biherukiye muri iyo sentare n'iyo sentare nyene nta kuntu sentare ishobora gutangura gukora igikorwa ayandi masentare yatanguye gukora mu gihe tumaze gutangura gukora ntabwo ashobora kubandanya turakimusigurira nuko turamubwira tugira iyo nyabuna ayo madosi ushaka kuvuga ngo ushaka gukora ngo ushaka kugira ivyigwa ntangamarara bisanzwe biriko birakorwa mu masentare y'u Burundi kandi rero binyuranyije n'amategeko agenga iyo sentare hamwe y'amategeko amategeko yobandanyaho nyangwa hanyuma ibihugu vya Afrika bigahitamwo kuva muri iyo sentare uburundi ngo ntibuzosigara inyuma muri Afrika hariho ibihugu vyinshi mbere vyashyize ko umukono ku masezerano yashizeho iyo sentare bimaze gutangura kunuganuka yuko bishobora kuyivamwo mu nshyira mpuzamakungu ry'ubumwe uh, Afrika Union Africaine hamaze kuba karenga rimwe ibihugu bivuga biti mbese iyo sentare turimo kuki kuki tuyivamwo twebwe rero tukavuga tuzokurikiza akigoro ka diplomasiye kazoba kageze mu vyerekeye mu migenderanire ubusanire n'ibindi bihugu haba mu karere canke inyuma y'igihone cya Afrika aho bazo bagejeje mu kumvikana kuri kazoza kiyo sentare niba bavuga bati twivemo twese muri Afrika samwe n'ingene Burundi ko yigumamwo abandi bose bayivuyemo mugabo bakavuga ati tuyigumemo tuzigumemo bigenze ngwiki igihugu cy'u Burundi kandi kivuga ko cababajwe no kubona umuryango wa Buraya waka ibice 20% by'amafaranga wahora ubumwe bwa Afrika kugira ngo ufashe mu gikorwa cy'ubugarukana amahoro n'umutekano muri Somalia biciye mu rwego rwa miso leta ikavuga ko ibabazwa rwose na bamwe biyita abaserukiye amashirahamwe yigenga baguma batyoza ingabo ziri muri ya misome kandi zikora ibishimwa na bose umushikiranganji nyamitwe asaba abarundi bo mu mico itandukanye gushigikira izo ngabo hari uwabagize ati ati mbega bamwe bo muri sosiyete sivile ngira ngo baba bavuze akaruru cyane cyane mu byerekeye kugarukana amahoro hirya no hino mbere amajwi yabo yoba yumvirizwa buriya iyo abantu bari ku rugamba hama bakumva amajambo anyuranye hirya no hino bibavyo bitabavyo biraca umutima abarundi twarungitse barungitse muri muri Somalia mukaba mushaka koko kumenya inkuru y'imvaho mubaza Somalia abonye ubwabo bazogira ko kuva aho Burundi bugiriyeyo babonye akarusho ko mbere ugereranije n'izindi nteko ziba mu bindi bihugu hari akarusho cyane kuko abarundi arabagwanyi badatinya arashababa kandi ko bataza kugira ivyashara ugiye kuraba neza ingene abarundi bacu abasirikare bacu babyifatamo ahubwo bakwiye gushimwa bagashimirwa n'abarundi bose harimo nabo bavuga ko bari mu mashyira hamwe atanyungu za politiki nubwo tuzi neza ko atari ivyo kuko inyungu za politiki barazifise nyinshi cyane mbere abarundi ntabwo bagiye muri ya misomo bagiye kurondera inyungu eh, z'amafaranga bagiye bagiye gufasha igihugu kivandimwe kugira ngo kironke amahoro abafasha amisom barakwiye kwama bitwararika gufasha no gufata mu mugongo amisom na cyane cyane ibihugu bifiseyo inteko umushikiranganji w'imigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu yabwiye abamenyesha amakuru kandi ko uburundi bwemereye onu kurungika abapolisi baza nk'indorerezi ariko ibitigiri leta yemeye ntibirenga abantu mirongo itanu leta y'uburundi inavuga ko izobandanya ibiganiro haba hanze canke mu gihugu hagati ariko yibutsa ko atarundi rwego na rumwe izemera mu itunganywa ry'ibiganiro atari urwashizweho n'abakuru b'ibihugu by'umuryango wa afurika y'ubuseruko yase eroge wikaneza bujumbura ijwi rya amerika
urakoze eroge abantu icyenda bafashwe mu kwa gatandatu mu mwaka uheze bagiriwe n'icaha c'ubucangiro gisanzwe canditse mu gitabo mpanavyaha ca kabiri mu ngingo y'amajana atanu mirongo umunani na rimwe urwo rubanza rwabereye muri sentare nkuru y'imuyinga nk'uko mugenzi wacu jean bosco ndarurinze yakurikiranye inkuru abitubarira icyaha cy'ubucangiro gisanzwe cyanditse mu gitabo mpanavyaha cya kabiri mu ngingo y'amajana atanu na mirongo umunani na rimwe nico umushikiriza manzi wa parake ya muyinga yashengeje ko abantu icenda bafashwe mu kwezi kwa gatandatu umwaka uheze ku igenekerezo rya cumi na rimwe umushikiriza manza atangura imburano ziwe avuga ko batororokanye buririra mu bibanza bitatu imodoka yo mu bwoko bwa iyasi ku isonga ry'abakurikiranwa saidi ndayihanze amaso batazira shehe yagirizwa n'umushikirizamanza ko ari we yabegeranije mu kubahamagara umwe kuri telefone mbese akagirizwa no kuba ari we yaha itegeko umushoferi yari abatwaye ryo guhagarara bageze aho babatora umushikirizamanza yatatse nk'icabona gikuru kuri ivyo birego uwitwa nyandu andre avuga ko yari mu bari bashwabuwe kujana nabo mu migwi y'abagwanyi mu nyuma ariyo njorora aca abimenyesha abajejwe intwaro saidi ndayihanze amaso afatwa n'umushikirizamanza nk'umukuru wabo niwe yireguye ubwa mbere yabwiye sentare ko yari agiye kurondera isoko y'ibigori ku isoko yo ku masanganzira ni muri komine ya kiremba mu ntara ya ngozi abandi nabo bisiguye ugutandukanye ni nko gukurikirana imanza z'amatongo kuja kumara izindi manza gusuhuza abagwayi hari ndetse n'abisiguye bavuga ko bari bitavye akamo k'umukuru w'igihugu ko kuja guhungura abana babo bari bahungiye mu gihugu c'u Rwanda umushikizamanza yari yitwaje n'impapuro yakuye mu mashyirahamwe yo gutumatumanako hakoreshejwe amatelefone ngendanwa izo mpapuro zikaba zerekana uko bagiye barahamagarana n'uwagirizwa kubashwabura amasaha make imbere y'uko begerana abagirizwa na cane cane saidi ndayihanze amaso bagumye basigurira sentare ko ubwo rukurikirane rw'ingene bahamagaranye atari rwo ariko sentare ikaba itanyuzwe niko kubabaza ko mu gihe iyo nyene yo kwikorera amatohoza igasanga ivyo batoye bihuye n'ivyo umushikiriza manza ko boca bemera kwicaha kibagiriye bemereye sentare ko mu gihe ubwo rukurikirane rw'ingene bahamagaranye rwoherekezwa n'amajwi y'ivyo bavuganye ko boca bemera icaha bamwe mu baburanyi bari bafise ivyabona abandi nabo batabifise vyose vyumvirijwe co kimwe n'abandi bagiye baratakwa n'ababuranyi kugira bamurikire sentare abo ni nk'abajejwe intwaro n'abo mu miryango yabo bashengejwe icabona gikuru c'umushikirizamanza cemeje ko saidi ndayihanze amaso yamushwabuye amubwira ko bazoja mu gisirikare ca usenera jabo bazokwinjirira mu gihugu c'u rwanda saidi ndayihanze amaso asanzwe ajejwe no kwigisha umugambwe ipede zigamibanga muri komine ya muyinga yabwiye sentare ko ico cabona c'umushikirizamanza bari basanzwe bafitaniye amatati yongera ko yuko ari n'irementanya rifatiye kuri politike asigura ko ico cabona c'umushikirizamanza badasangiye umugambwe mu gusozera imburano zabo abashengejwe bose basabye sentare ko yabambika izera ku bwabo bakabona ko ataco bazira umushikirizamanza nawe yaciye abasabira igihano co gufungwa imyaka mirongo ibiri no gutanga ihadabu y'amafaranga y'amarundi ibihumbi ijana yisunze ingingo y'amajana atanu na mirongo umunani na kabiri yo mu gitabo ca kabiri mpanavyaha urubanza rwaciye rushirwa mu mwiherero uwarahagarariye intahe acamenyesha ko urwacitse ruzomenyekana bitarenze itariki zine z'ukwezi kw'indwi ubu mwaka turimwo urwo rubanza rwari rumaze gusubizwa inyuma inshuro zishika kuri zitatu kubera ko ivyabona na cane cane ivy'umushikirizamanza vyaba bitarengutse barengutswa ubwa mbere bashengejwe n'umushikirizamanza ku caha co kuja mu migwi igwana uno munsi naho barenguka ku caha co kuba abacangero umukuru wa sentare nkuru ya muyinga avuga ko ihinduka rya kamere k'icaha biri mu vyo sentare izoheza ikihweza imuyinga jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
jean bosco turagushimiye mu ntara ya rutana mu makomine ari mu karere ka ko ku bumoso ingo zibanye zitanditswe mu mategeko ziri mu isekeza ryo kwiyandikisha ivyo babikora ku kamo leta y'uburundi itera ababanye batanditswe kugira ngo bihute kwiyandikisha ni inkuru ya mugenzi wacu fidele nsabimana
turi muri zone ya muzye komine bukemba mu kiyaya ca kumuso ku ruhande rw'intara ya rutana hasa n'ahashushe nka kujya ko mu gisagara ca bujumbura abagabo bahaba barakunda guharika bahagira abagore benshi kandi ntihagire n'umwe yandikwa mu mategeko leta y'uburundi isaba abagabo n'abagore babana batanditswe mu mategeko kuja kwiyandikisha mu bitabo vyabigenewe no muri zone ya muzye ico gikorwa kiriko kirakogwa ndagije etienne ni umukuru wa zone muzye aratubwira iryo yandika uko ritunganijwe n'akamaro rifise umugore wa mbere mwandikanye wa mbere niwe mugore twebwe tubona yuko yari akwiye gushyigikirwa ko ariwe bandikanwa n'umugabo kuko bica bituma abantu benshi barongora abagore benshi bakabyara abana benshi mu nyuma bakazocumitanira mu gatongo gatoyi ino oye ukazosanga abana bariko barajyana kandi ugasanga bapfa ibintu nk'ibyo hakaba imvu nyinshi z'uko bapfa amatongo iri yandikwa rije kumerera neza abo bana mu rugo n'uwo mukenyezi mu rugo kuko iryo tegeko rica rimukingira mu byo yarondeye ni iby'umuryango aribyo by'abo bana rero aho kuza ngo rize kuribwa no kutabirondeye urumva yuko bica biba iby'uwo muryango wabirondeye ibakare innocent ni umunyagihugu w'imuziye ibi birogabanya ibintu by'imigera ya sida kandi bikagabanya n'intuze n'ubu je no vyita ko ari nk'ubuhimbiri en generale kandi turiko turabiraba mu vy'ingo n'imiryango nitworaba ngo ngo amakosa ari ku bagabo ariko twafata ko ari ku nzego zose hari abagabo bahimbira nabi aba n'umukobwa agashima n'umugore vyama vyabonekanye cyane nk'uko turiko turabibona je fatiye no kuri leta ku vyo vyama vyabaye murazi ko amarosasoma yama yaherekanye ibiharuro birengeye vy'igwirirana ry'abantu akunguka kambere kazovaho iryo gwirirana ry'abantu rizobanza rigabanuke rigabanutse n'ubutunzi buziyongera kugira ngo iterambere mu gihugu ryiyongere kaje kera filomena ni umupfasoni yari yaje kuba icabona c'umukenyezi aje kwandikwa aho kuri zone ya muzi ico gikorwa co kuraganisha umugore wa mbere abandi bakarindira twaracumvise kandi mana bacitavye ari benshi abakenyezi twagifashe neza gose nuko bavuga ati kuandikwa ntikubuza kugira ahantu naye handi vyari vyiza twebwe abapfasoni twosaba yuko bokubahiriza nyene urya wa mbere yanditswe erega hari nk'ababagira bakagira n'ico babaha none hamwe umunega wawe yotsitara agafaranga cazana uwundi mugore ubu vyakira neza
navyoryoha akaryoheye imwe ntikaryohera babiri
abagabo bari mu idini rya isilamu bamirira kuri iryo sekeza ryo kwandika by'ingo zubatse bidaciye mu mategeko isa niyo nkuru aba muri zone ya muzi jefise abagore babiri ndiko ndiyumvira ko bakwiye kuba bane ivyo idini ryacu rirabitwemerera ry'abayisilamu kugira ngo twirinde gusambana kandi n'abo bandi bagore nabo bakeneye abagabo nta wandi boronka batwara none gahisa nk'ubu ko leta yemera umugore umwe nihagera kwandikisha umwe uzotora wa kangahe twebwe twisunze idini ryacu ry'abayisilamu amategeko ntadufata ku byo kwandikwa muri leta ibyo barabituziko
rashidi seremani nawe agira ati harabaye ibintu bavuga yuko ari kwandikwa twebwe muri isilamu ntabyo tumenya oya isilamu ibyo byo kwandikwa kubera bemera abagore bane biragoye kuvuga ngo twabyemeye cyangwa ntitwabyemera kuko bamaze kuvuga ngo twandikwe ni uguca tujya gutora umugore umwe muri abo bagore kugira ngo umuntu ashobore kuvuga ati nandikwe n'uyu rero ikiriho twebwe kuri isilamu ntacyo twabivuga ahubwo ntibarabe bagenda ni- n'izo ngingo za- z'abakirisitu ngewe niko novuga ati ni iz'abakirisitu bamwe mu bagore baharikwa naho batashimye ko tubafata amajwi bavuga ko bagiye gukengerwa n'abakeba babo bagasaba abagabo babaharitse kudaca babatana n'amazu ikindi basaba ni uko abana bavyaye bonganishwa n'abavyawe n'abagore banditswe imuziye mu ntara ya rutana fidel antoine sabimana ijwi ry'amerika
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye tujye inama bityo duhuze ibitekerezo twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ufatanyije na la benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi iki kiganiro mukigezwaho ku nkunga ya ambasade ya suwede mu rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu rwanda rpep
ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha y'isaa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm ni muze dukumire amakimbirane twimakaze amahoro Ikiganiro Ejo mu mashuri.
ni icyanjye ni icyawe ni icyacu
muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risamanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu kiganiro tugiye kubashikiriza muri aka kanya mugenzi wacu thomas kamirindi yaganiriye na frederic nshimirimana ku bibazo by'abakozi bo mu mazu mu burundi frederic nshimirimana arongoye urunani twiteza imbere ruhurikiyemwo cyane cyane n'abakozi bo mu nzu hamwe n'abadandaza bamwe na bamwe b'utuntu duto duto reka tubatege amatwi
ishyirahamwe urunani twiteza imbere rifise abakozi bo mu mazu bagera ku majana atatu na mirongo ibiri noneho abandi se bariya badandaza utuntu duto dutoya nabo murabafite mu ba- mu banyamuryango banyu yego nabone twari twashatse kuza turifatanya nabo bene bajya abantu bakunda guhura n'ibibazo bitandukanye dufate nk'akarorero nk'umukobwa ashobora kuba akora aka kazi ko mu nzu bamwe bita ababone agashobora kugira ingorane agashobora gusama nk'inda ari mu kazi muri- muri ako kazi rimwe rimwe amaze kuka- kuba- kavamwo ubuzima bugaca bumunanira turashobora kuraba rimwe rimwe mu ishyirahamwe ryacu dukunda udufaranga tuba twakoteje tugashobora kugira kimwe tumugurane tugaca tuvugana ukuntu azo- azoza aratwungukira akanyungu mugabo katavuna iyo nawe ashobore kuraba ukungene yoshobora kuriteza imbere aronke ukungene ashobora kuba araba muri ubwo buzima Araba- aba ariko araba mu buzima butoroshe ukomoje kuri ibi bibazo by'aba bakobwa bashobora guterwa inda batifuza bakanirukanwa bagafatwa nabi ibindi bibazo abanyamuryango banyu bahura nabyo mu magambo make cyane ni ibihe ibibazo abakozi mu nzu benshi bakunda guhura nabyo ni ibibazo byinshi tuvuga abana baba batarakwiza imyaka cumi n'umunani bashobora gukoreshwa hanyuma hakaba n'abantu benshi bakunda gukoreshwa rimwe rimwe bagakubakugwa n'abakoresha babo rimwe rimwe hagira uwo mukozi ataba azi ibintu by'amategeko ukundi ntashobora kuburanya uwo mukoresha wiwe cyangwa ataba azi amategeko aba amugenga kubera aka kazi kacu ino mu burundi ntituraroshobora kuronka amategeko atugenga tugaca dusanga rero rimwe rimwe biriko biragorana hanyuma rero muri ino minsi ikibazo giteye amakenga rwose ku bakozi bo mu mazu ikibazo kigira gishinga muri ino minsi hari ukuntu hari ishyirahamwe ryitwa katede rigenzi ryacu rijejwe abakozi bo mu mazu rigenda risasuma abakozi bo mu mazu hanyuma rimaze kubasasuma rikabatangisha amafaranga ikintu rero cyaduteye amakenga mu ishyirahamwe ryacu ni ukubera iyo karata babaha iyo karata irateye amakenga cyane cyane rwose ariko nkundira gatoya nkafata akanya gatoya ko kubisigura yego hariho ukuntu hejuru ku iyo karata handitse ko ngo umukuru ngo w'ama- ngo aserukira ngo amashyirahamwe ngo y'abakoresha hanyuma hepfo naho ha- hagaca abakobwa ikidodo hanyuma hepfo ya- naho hagaca handikwa ko ngo umukuru ngo ngo w'amashyirahamwe ngo y'abakozi bo mu mazu bagaca ban- bashira ku nyene ko ikindi kidodo mugabo ikidodo cyo haruguru n'ikidodo cyo hepfo bisa nk'uko bisa iyo karata irateye amakenga rwose kandi ibyo bintu birahagaritse umutima abakozi benshi bo mu mazu bo muri kino gihugu cyacu bo muri kino gisata cyacu muri muri kino gisata cya bujumbura twebwe nk'ishyirahamwe ruraye guteza imbere twashaka kumenyesha leta yuko twe ntitwanka rusa ntitwanka rusasu rw'abakozi bo mu mazu mugabo twashaka umuntu akorera abantu ibintu bitomoye ata- atabintu byo kubahenda akoresha kubera uri kuraraba iyo karata ni- irimo ibintu bimeze nk'ibintu by'ubuguruguru bashaka ko umusaruro w'uko kizakikubita gashi urumva nimba byarakitakihenda cyangwa yabo bakorana nimba bya- byarihenze cyangwa akabibona mugabo urumva aze- aze yikosore hanyuma ikindi nacyo twashaka guhumuriza abakozi benshi bo mu mazu kubera ibyo bintu twarabivuganye kenshi n'abantu bagejeje intwaro benshi bavuga ngo ni ugushaka abo nabo benshi iyo bariko baragenda ku mpangu bagenda bavuga ngo ni ugusasuma abakozi bose bo mu mazu umukozi yagira mu yagendayo bagaca mu kigo ibihumbi umunani n'amajana atanu bizima wiriwe Wiriwe.
ye frederico nshimirimana umukuru unani twi- twiteza imbere hari ikibazo cyangwa se icyiyumviro mufitiye
icyiyumviro mvise eh washaka kubaza niba iryo shyirahamwe rizogera hagati mu gihugu kugira ngo rishobore gufasha abo bakozi bo mu nzu mu- mu gihugu cyose ure- uretse bujumbura honyine nicyo cyonyine Ndashaka kubaza- sinzi ko navuga ku kijyanye n'abo badandaza bato bato ye ni uburenganzira bwawe rwose Eh, abadandaza bato bato rero barafite ingorane nyinshi bahura nazo mu kazi kabo hari igihe ikigo kijejwe imisoro bere kiza gifata abanyagihugu akabamburira ibintu ariko bakabura n'iyo babibariza nyuma yo gufatwa kwabyo bigatera ingorane nyinshi Hari- hari hari ubwo umunyagihugu aba ariko gatahe yari afite agaca asubira inyuma rwose akaza ku- mu mibereho mibi Mm.
Eh, twashaka kubaza rero niba ha- hoba ha- ahantu bashobora kubashakira cyangwa se turabona muri rusange hariho ibintu bitagenda neza mu budandaza b'abadandaza bato bato baragira ingorane zitandukanye mugabo bakabura ahantu bashobora kwitura kugira ngo babakurikiranire ibintu byabo Mm.
yego cyane bizima urakoze aho sawa noneho duhamagare rugamba nawe atange icyiyumviro cye cyangwa ikibazo cye rugamba urahura ukomeye muraho neza ye hari igitekerezo cyangwa ikibazo ufite Eh, njye ndi mu rwanda eh, cyane ndakunda kubakurikira ariko ho mfiteho igitekerezo kuri icyo kiba- kuri ibyo bibazo by'abadandaza Mm.
Eh, mbona buriya aba- abo bantu bagakwiye kwitabwaho ariko noneho nkashima ayo mashyirahamwe agiye yabashyiriweho Mm.
ariko ariko se nkibaza ni ese leta yaba igira uruhe- uruhe ruhare mu kwe- mu- mu kwegereza abadandaza ubur- mbese mu kubegereza uburenganzira busesuye bwabo ese nta ngorane bahura nazo mu kudandaza ibintu byabo yego nanone ikindi kibazo nakibaza Mm.
nibaza ese ese abo badandaza bahabwa ubushobozi ki cyangwa se bahabwa bahabwa ubuhe bubasha bwatuma ndetse na ba bandi bo hasi abadandaza bo hasi bagira agaciro kanini ndetse bakagira agaciro kuko kuba baba abakozi nyakuri ubwo nanone urashaka kubaza icyo leta yabikora Eh, icyo leta yaba ikora ikora kuri kuri- kuri abo bantu cyane ko bari abantu nabo ba- bakeneye ubuzima bwiza rugamba ndagushimiye Ye, namwe ndabashimiye cyane murakoze cyane ye noneho duhamagare elize elize wiriwe mwiriwe mwiriwe ikibazo cyawe cyangwa se icyiyumviro cyawe Ah, ikibazo mfite nashaka mbaze kuri abo bakozi bo mu nzu izo rupapuro babaha yuko baba bumeze nka kurya kwa karanga umuntu ushobora nko kugendana ahantu hari nko dufate nko mu kindi gihugu ugiye ikindi gihugu urashobora kubaza nka karanga muntu ikuranga y'iwawe nashaka mbaze yuko urwo rupapuro nyine nabo babaha mu gisagara ca bujumbura ko boba bashobora kurukoresha nk'ahandi baba bagiye nko mu zindi ntara bagiye nko gusaba akazi abo bakozi bo mu nzu ko atangware gushobora kubatera nka mezi kuko ndashobora ndumva ko rugurwa amafaranga menshi ugaca usanga umengo urazinze ko- kandi nabo nk'umushahara urazi nk'umushahara bas- usanga bakorera uca usanga ari amafaranga makeya none leta kuba yarasizeho iryo tegeko ryo kugira abakozi bakorere bafite urwo rupapuro ngo hakuru iyo bari nka karangamuntu cyangwa cyoba ari ikindi kintu cyoba cyabafasha gusa hata- hamwe ari nk'amanyanga yoba ari nk'abakozi baba bagize nko mu- mu mihana aho hantu baba bari ari nk'ikintu cyoba cyazimiyeho kugira bakebuke kuronka nk'ahantu bo batorera Ye.
ikibazo nari mfite ni icyo elize urakoze nawe mwagize neza ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda frederic nshimirimana umukuru w'urunani twiteze imbere frederic hari ingamba zo gukorana n'abandi bantu bo mu bice by'igihugu ni ukuvuga mbese abakozi bo mu mazu bo mu bindi bice by'igihugu batari abo mu gisagara cya bujumbura gusa hari ingamba mufite zo gukorana nabo yego izo turazifise mugabo ingorane ntituraronka uburyo bwo gushikayo kubera akuba umutekano muke wakimangaha ngaha mu gisagara cya bujumbura natwe ahacu twari tumaze igihe tudayo turakora dutanguye kugira ukuntu twokwiyungunganya muri ino minsi hanyuma ikindi nacyo yabajije ikibazo cy'abadandaza nabyo ku bintu bijyanye na obeyere ibyo bijyanye na obeyere yobibariza muri obeyere ku bisanzwe twishyiramo ryacu ukuntu rikora turajya hamwe ari abakozi bo mu mazu hama tukiyungunganya tugakoteza udufaranga udufaranga tuba twakoteje tugaca iyo dushobora kutudandagura na ba badandaza batoyi kugira nabo barabe ukungene bo kwiyungunganya babe barabaho yego hanyuma ugira kabiri nawe wo mu rwanda yaba leta yoba iriko iradufasha oya leta ntiratangura kudufasha ahubwo twashaka gutera akamo umugiraneza wese aho yoba ari yuko yotwegera akadufasha tugashobora guteza imbere urwaruka ku kubera uri kuraraba aha mu gihugu cyacu urwaruka rwinshi rwama rukoreshwa n'abanyepolitike baruhora ku kubera ubushomeri baba barimwo icyo twashaka gisaba rwose yuko uwo ari wese yuko yofasha yaba na leta yuko yodufasha kugira natwe dushobore gutera imbere turafise imigambi myiza itomoye bakadufasha muri iyo migambi hanyuma rero hari na elize wabajije atese ati abakozi bo mu rugo i- urwo rupapuro babaha ati "Rura- ru- ruranazimbye bashobora kurukoresha no mu zindi ntara basaba akazi urwo rupapuro ni urupapuro rutangwa n'ishyirahamwe katede nigona rutera amakenga ku kubera ni ibintu bitari mu muco ahubwo twashaka yuko mwodusabi mwoduhamagarira umuntu ajejwe ibintu by'amategeko yize ibintu by'amategeko agashobora kuturabira urwo rupapuro ku kubera abakozi benshi bo mu mazu iyo bariko bararenganya twese turababara umu- hagi- iyo hagize umukozi bahenda bakarumuha hariho n'ukungene bamwe bamwe babagira nko kwite gutora ngo azova ngo mu ngagara ngo agiye ngo mu nyakabiga cyangwa ngo hehe ibyo yitwe nko- nka- nk'ishyirahamwe irindi rikora natwe ako kazi ko mu nzu tukumva biradu- biratubabaje rwose
uruhagarara rahumiwe mbega mana yanjye ibi bintu tuzobikura agatwi imbere
ukwikekana ehe mwishwanje tugasamara baradufyeta twese
banirumve ko unje kwiswa mu bitanda ishwi data wanjye ntibizohava bimpitana ishwi da
abubahuka guhagararira ineza twese biraturaba eh tureke ibintu bihangare tubona byongera nisinye abandi bahisemo urukundo sheri wanje urukundo ngukunda ruruta byose ibyo ukora umusereko nanjye nkaba umurengero mafu
n'igikino muri kirukuri ku ijwi rya amerika iminsi yose ya gatanu isaha cumi na zibiri n'iminota cumi z'umugoroba umviriza biyage n'abandi
Eh, tubibutse inshuti mwese ko mwari ko murakurikirana ibiganiro by'iradiyo ijwi ry'amerika bisamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tuboneho rero akanya ko gushimira ah, abanywanyi bose baduteze amatwi turashimiye kandi na enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ibyuma rob mclean Eh, tukaba dushimiye kandi na fatu karara yadufashe kwegeranya ibiganiro byacu byo muri iki gihe turashimiye kandi abantu bose baduteze amatwi mugire amahoro Eh, nimugoroba mwiza mwese eh, ibindi biganiro byacu by'iradiyo ijwi ry'amerika ni mu kanya mu isaha imwe n'igice nimutangwe rero turararitse